mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com
bamusitanteri nimureke amaperemanansi bayugurure nimba yo kugura peremanansi akumva ko nawe udatekanye si byo bareke bugura peremanansi bakore ntabwo umunyamuryango n'umwe atemerwa gukora bose nibakore urubuga rube rumwe uwo ni umukuru w'intara ya bujumbura w'umupfasoni na deni gacuti asaba abayobozi b'inzego z'ibanze mu burundi kureka abakuru b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagakora mu bwisanzure muri seneri itavuga rumwe na leta bakiranye yombi ayo magambo y'umupfasoni gacuti ntiyumvira yuko hagiye kuba intambuko nshasha ko bokorohereza abugurura ingoro zabo n'ibikorwa byabo bigakoreka ibyo onye twabishimye hamwe bobishyira mu ngiro byoba byiza cyane
uwo nawe ni didase nzambimana wo mu ishyaka seneri agaragaza ko icyizere ko ubushyamirane hagati y'amashyaka mu burundi bushobora guhosha turananyarukira mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma ni mukanya rimaze kubibabwira amakuru yacu reka tuyahere mu burundi umukuru w'intara ya bujumbura arasaba abakuru b'amakomine kureka abakuriye amashyaka ya politike bagakora mu bwisanzure ibyo yabivuze ejo kuwa gatanu mu nama yagiranye n'abakuru b'amashyaka akorera muri iyo ntara hamwe na ba musitanteri b'amakomine inama yabereye muri zone mageyo muri komine mu bimbi hari hamaze igihe harangwa imishyamirano hagati y'amashyaka ya politiki n'inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana iyo nama yabereye muri komine mubimbi ahagize iminsi harangwa imishamirano hagati y'abanyamigambwe abanywanyi b'umugambwe senere bakagiriza abanywanyi b'umugambwe snddfdd ko ari bo babasotora bababuza gukora ibikorwa vya politike buramatari w'intara ya bujumbura yatumye ko iyo nama arahumuriza uhagarariye umugambwe senere mu ntara ya bujumbura wakaba yagiriza ubutegetsi mu makomine kubuza uwo mugambwe gukora mu by'ukuri twe turi hano nk'ababyeyi kandi nta muntu n'umwe tubuza gukora kandi urazi yuko wowe odepa waravugana mugabo baguma ashaka kukwereka yuko atanzira ikirasha uno munsi uraje kutugurura peremanansi ejo ukayugurura nk'uko byagiye biraboneka uno munsi uhuye n'intambara ntanzira ikirasha penyenya tuvyige ejo yugurure ntangura none muri iyi sare niwuguruye ntibyagenze neza nyakubahwa uva wavuze aho byagenze nabi ubwanyu ugeze utubwira ati yamara hari aho byagenze neza ndashimiye kanaka kanaka yanoshoye kugurura pemanasi kagenda neza abasitanteri b'amakomine yo mu ntara ya bujumbura baratungwa agatoke ko babuza umugambwe senere gukora ibikorwa vyabo bariyamiriza ibivugwa n'uhagarariye uwo mugambwe mu ntara bamwe ntibatahura ingene uwo mugambwe ugomba kugurura ingoro z'umugambwe gushika ku mitumba berkimas munzerere misitanteri wa komine kanyosha ari muri abo na sitani dufite turi ku butegetsi kirese yamabuye duhora tubona nayo nyene ntivyize amaperemananse no kubucimbiri afise peremananse imwe kominali kandi mpora mbona iwacu mu kanyosha iyo hari inama ishaka kubera kuri peremananse n'abo munyamaboko baraza hose bagashika none ko mufise peremananse kominale kubera iki mufise ayo manama nk'uko abandi bagira ko kigoro bakaza kuri peremananse kominari mwe nimwo babwira bakaza kora kuri peremananse kominari nimpaka mushinye amaperemananse no kubushimira ibyo bintu rero nibaza yuko twobigenda ko buke buke nyakubahwa asisitanti minisitire abarongoye amakomine kandi hari ico batemera ko gikorwa mu makomine barongoye ni nko kuguruza ingoro z'umugambwe hafi y'inyubakwa rusangi musitanteri wa komine isare niyo nkuru gilbert ni umwe muri abo sinibikunda mu kibuye nyakubahwa murabura arahazi aho bita ko abasazi basanzwe ngo tubareke bugure peremanasi mu isoko none ndababwiye ati nta peremanasi igurwa mu isoko ikibi nakoze ngo ni ikihe niho isoko irimo na bose urusha peremanasi gute mu isoko aha baze baratumbereza naho baragenda kubesha batumbereze ikibazo nk'ikibazo cyitwa kandi azi ko bizotora umuti buramatari w'intara ya bujumbura yakira neza ibishikirizwa ku mpande zose akavuga ko bitebe bitebuke yizera ko icuka kigiye kuba ciza inyuma y'iyo nama umufasoni nadine gacuti agasaba musitanteri korohereza abarongoye imigambwe mu bikorwa vyabo natwe abajeje imihanda bo ngendangira ndababwira bamusitanteri nimureke amaperemanansi bayugurure bayugurure bakore nimba yo kugura peremanansi akumva ko nawe udatekanye sibyo bareke bugure amaperemanansi bakore bose bugurure bakore ntabwo umunyamugambwe n'umwe atemerwa gukora bose nibakore urubuga rube rumwe hanyuma uzotsinda atsinde si bisanzwe uwurongoye umugambwe senel arakenguruka ibyapfunitswe muri iyo nama didasi nzambimana akavuga ko yizeye ko yatahukanye umwizero inyuma y'iyo nama muri make nayishimye nubwo atabyera ngo de nkiyumvira yuko hagiye kuba intambuko nshasha na cyane cyane ngira ngo mwumvise ibyo yahereje ko eh, yasabye abarongoye amakomine nu- abajejwe intwaro muri rusangi ko bokorohereza abugurura ingoro zabo n'ibikorwa byabo bigakoreka Eh, ibyo onye twabishimye hamwe bobishyira mu ngiro byoba byiza cyane eka no ku ruhande rw'umugambwe sndefdd imvugo ni iyo gushima emmanuel nkeshimana arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara avuga ko yizeye ko icuka kibi cari kimaze iminsi cibonekeza mu badasangiye ivyiyumviro vya politike kigiye guhagarara ako kama tanze tugiye gukoresha amanama kuva mu makomine no ku mitumba kugira ngo bose bumve izi mpanuro duhejeje kuronka kandi nizere ko n'abandi bagenzanje bavuye ngaha bumvise izo mpanuro duhawe tugiye kuzikurikiza ubutaha urazikurikiza azikurikize kugira ngo tubane neza twubake intara dushobore gushika ku matora ya bibiri na mirongo ibiri twese turi hamwe dutekanye mu ntara ya bujumbura murakoze imbarutso y'iyo nama ni ukutihanganiranira hagati y'abanywanyi b'umugambwe sene na sende david kwari kumaze iminsi makumyabiri n'amwe y'intara ya bujumbura aho hari mbere n'umwe mu banywanyi yahasize ubuzima abandi barakomereka co kimwe n'abapfunzwe eka mbere n'ingoro z'umugambwe senere ziturigwa izindi zikankigwa kugurugwa
kuba twumva muri muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi ry'Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho mutuye mujya mutugezaho amakuru y'ibiberaho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo igitero cy'abarwanyi b'abamayimayi hejuru cyahitanye abantu babiri kinyaga inka zirenga magana atanu z'abaturage b'abanyamurenge bahitwa inganji muri kivu y'epfo ni inkuru ya vedasti ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru ava muri grupoma y'ababungwa side aho ababorozi baraye barasiwe avuga yuko barashwe na bamwe mu bagwanyi b'abamayimayi bo mu bwoko bw'abapfurero biyongoye kuri generale w'abamayimayi amuri william yakutumba nawe ufite ibirindiro muri iyo teritwari ya fizi urukumbuzi rutaganda ni umuvandimwe w'umwe muri abo bagabo baborozi baraye bishwe barashwe n'abagwanyi b'abamayimayi bari bavuye imirimba twavuganye nabo kuri uyu wa gatandatu bahurutse umusozi bavuye inganji aho abo bagabo baraye biciwe habaye ejo mu gitondo nk'igihe cya saa yine zija kwinjira muri zitanu tubona abafurero baraje ntibari benshi cyane bari bafite imbundu sibyo ko kuko nta kindi cyari ki twari dufite cyo turamira baraza twatubyukurura nyine twari tutaragera ku bibuga abandi bari bageze ku bibuga nuko bahita badutera nyine amasasu baraturasa twama duhita twirukanka nyine dutinka Eh, abantu bashoboye kwegera vuba ni muzehe nyine muraja niwe bamye barasira aho ngaho na se baragirwa n'abo bantu babiri baguye aho ngaho inka zirenga magana atanu barashorera barajana ariko bwari nk'ubuntu bwera cumi na butanu ni ukubura gusa inani icyo nyine icyo dutabara ariko ntibaba barazijanye tuganira n'umuyobozi wungirije w'aborozi muri teritwari ya fizi bwana samuel sebatwari yatubwiye ko hari icyizere y'uko izi nka zanyazwe hari zishobora kugaruka kuko hari abasirikare bazikurikiye baturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya fizi leta yadutabaye abasirikare bagiye nko mu masaa kumi bava ahantu bita isheke baraye bagenda babashije kugarura inka mirongo mirongo ine n'imwe ubundi batubwira kuko bari mu nzira bari mu kirari bakurikiranye n'abo ba mayimayi bafite kuraje kabisa barimo kwirukanka n'ubu baragaruka ni abasirikare bamwe bavuye mu rubonja abandi baturutse muri batayo iri misesi sematungo murinda nawe ari mu bayobozi b'aborozi avuga yuko atari bwo bwa mbere abo bagwanyi b'abo mayimayi yo mu bwoko bw'abafureru bica ndetse bakanyaga inka z'abaturage b'abanyamurenge baragirira inganje ndatekereza yuko uruhare nk'urugenzi rw'umunani badukorera ibimeze gutyo ibikorwa bya kinyamaswa baratwica bakanyaga inka ubushize barazinyaze barazitemagura izo bashoye barazijana izindi basiga batemaguye habonetse imirambo y'inka zirenga mirongo inani basize batemaguye aho ngaho izindi barashobora barajana bica n'umuntu ubwo ngubwo twagerageje kuvugisha bamwe mu bagwanyi b'abo mayimayi bashinjwa kuba bishe ndetse bakanyagiza inka ntibyadukundira kuko mu mashamba y'inganji bazijanyemo nta rezo ya telefoni ihari umuyobozi wa grupoma y'ababungu wa side shefu kirinda yavuze yuko ababajwe n'urupfu rw'aba borozi ndetse n'inka zabo zanyazwe ariko avuga yuko bigoye gufata abo bagwanyi b'abo mayimayi kuko bamara kunyaga inka ndetse no kwica aborozi bakajya mu mashyamba muri aya mezi y'umuci aborozi b'inka mu bwoko bw'abanyamurenge mbere y'uko basuhurira mu mashyamba yo muri teritwari ya fizi babanza gutanga ituro ry'inka n'amafaranga ku bayobozi b'ababembe bagenzura aho inzuri ziri ariko igitangaje ni uko bamwe mu bagwanyi b'aba mayimayi yo mu bwoko bw'abapfurero banyura inyuma y'ayo masezerano bakaza kunyaga inka z'abanyamurenge vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo
vedasite ngabo tugushimire iyo nkuru tugejejeho tuve muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tujye mu rwanda aho ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro gisaba abaturage bose bafite imitungo itimukanwa kuyandikisha bitarenze ukwezi kwa cyenda kugira ngo bazabashe kwishyurira umusoro bitarenze ukwezi kwa cumi n'abiri uyu musoro wiyongereye ku yindi abaturage batangaga ariko bemeza ko yabananiye nubwo leta ivuga ko nta musoro n'umwe ishyiraho ugamije kunaniza abaturage ni inkuru ya sumutakaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda
uyu musoro usa nk'aho ari mushya kuri benshi uzajya utangwa na nyiri umutungo hashingiwe ku gaciro k'uwo mutungo inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro cyakora inzu imwe umuryango atuyemo isonerwa uyu musoro leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko cy'inyubako n'ubuso bw'ikibanza komiseri karasira erneste ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa yaba aba mu cyaro cyangwa mu mujyi urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu nk'urugero nk'umuntu ufite inzu inzu nyinshi inzu imwe azagaragaza nk'iyo atuyemo n'umuryango we yo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ariko byumvikane ko izindi zisigaye zizishyura umutungo utimukanwa mvuga ahangaha ni ku ruhande rw'inyubako ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa pariseri uzagumya wishyurwa birumvikane ko abantu bose mu by'ukuri basiga kwiyandikisha kugira ngo n'abandi basonewe bamenyekane umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro kugira ngo ibyo bimenyekane ni uko bisaba ko abantu bose bandikisha imitungo yabo umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu impamvu y'uwo musoro ni uko ufite umutungo uvuga ngo waba uhereye hose waba uwukodesha utawukodesha umutungo ni uwawe ugomba kuwusorera ni amahame nabo ari mpuzamahanga ntabwo ari umwihariko wo mu rwanda gusa uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha ndetse n'umusoro ku butaka butuwemo umusoro w'ubutaka wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari bamwe babivugaga leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'uw'umutungo utimukanwa atari umwihariko w'u rwanda ahubwo ko usanzwe wakwa no mu bindi bihugu gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa cumi na kabiri utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na bwana karasire ernest itegeko iyo rihari riteganyaho n'ibihano bi- ku muntu utararyubahirije birumvikana ko utazabikora nyiri ubwo itegeko riza- riza- riza- rizakoreshwa aho du- duhana umuntu utu- uta- utariyandikishije cyangwa utatanze umusoro ku gihe hanyuma ah, wenda icyo navuga ni uko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twirinde ko ibyo bihano bya- babyishyura hariho inyongera z'icumi ku ijana hariho mirongo ine ku ijana hariho inyungu z'ubukererwe zari muri igice ku ijana buri kwezi k'ubukene n'ibi- n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya nkumva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwiyanisha kugira ngo twirye banatanga umusoro bitarenze kwa cumi n'abiri igiciro cy'ubutaka ku mutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka ku mwaka wa mbere hazishyurwa zeru n'ibice makumyabiri na bitanu by'agaciro kose k'inyubako umwaka wa kabiri hishyurwe zeru n'ibice mirongo itanu umwaka wa gatatu hishyurwe zeru n'ibice mirongo irindwi na bitanu naho umwaka wa kane hishyurwe rimwe ku ijana by'umutungo wose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi ni ikinyarwanda reka noneho muhe umwanya mugenzi wanjye venuste nshimimana mu kiganiro yagiranye na jeannette gracienne kaneza uherutse gushinga ihuriro ry'abategarugori b'abayenjenyeri mu burundi
jeannette gracienne kaneza ndabasuhuza murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze nagira ngo tubwire muri make igitekerezo cyo gushinga urwo runani cyaje giti caje mu gihe jewe nariko ndaheza ishure ngeze kurondera icyo twita stage academique tukarondera mu masosiyete bakatubwira yuko tudashobora kuronka stage mu gihe uba uri umukobwa ko bategereza kuronderera icyo twokwita nka securite kugira ngo mujana kuri terrain ntibakugirire nabi Eh, tugaca niyumvira ati kubera iki batadufata nk'abandi ba- abo twiganye abahungu kuko ibiyumvira ko batugirira nabi duca tugira urwo runani mu kugira ngo duterane ingufu intege kugira ngo dushobore kumva yuko natwe dushoboye kuba nk'umuhungu dushoboye gukora ibyo nabo bakora tukava muri iyo position de faiblesse badushiramo Mm.
kugira ngo kubera ku ishuri turigana ari nawe usanga munganya amanota cyangwa ukamurusha mugabo hageze ku kazi ugasanga bagushira hasi cyane rwose none kugira ngo abumva ijwi ry'amerika babisobanukirwe neza iyo iyo mirimo eh, yitirirwa kenshi abagabo namwe mwumva mukora kubera ko mwayize namwe ni iyihe yisobanure Embwe, iyo ni abantu usanga kenshi tuba twize ibintu bya genie civile electricité electromécanique euh, na informatique iyo ugiye muri programmation kenshi abakobwa ntibemera yuko baja muri iyo muri iyo secteur cyangwa aba- abiba biga statistique ugasanga ari etude iri iteye imbere cyane ntibakunze kuyiha abakobwa ariko umengo ni iby'abahungu uca usanga niyo turonse akazi twama turi hasi badushira eh, ntituheza ngo tu- tu- turonke amaposi nk'ay'abahungu ugasanga hari naho uhembwa mu mahera make cyane ukora co kimwe ni- ivy'umuhungu akora rero tugaca tubona umengo harageze yuko natwe dukora ico dushoboye tukiyafirima natwe kuko hari aho usanga natwe iyo po- position de faiblesse tuyishiramo none kaneza reka dufate urugero rwawe Eh, tubwire ibyo wize n'ukuntu wagiye ugira ibibazo kugera ubwo ubona akazi wifuzaga Euh, jewe nize génie civile option géotechnique infrastructure ahantu nagize ikibazo naho nariko ndaronka ndondera stage sinahejeje ngo ndayironke neza ubu unye jewe nta kibazo nagize personnellement kuko naronse akazi nifuza ico ngerageza ahubwo co ntuma ni ugutera eh, intege abandi kugira ngo ba- bumve ko bashobora kwiga ico bashaka hanyuma nabo bagashobora eh, ku- kugishyiramo ingufu iyo bari ku kazi bakumva yuko barabishoboye si iby'abahungu gusa natwe ahubwo ko dukeneye la complementarité mu kazi ariko se ko mu bindi bihugu n'ibyo muturanye abagore ba burira inzu baku- bakubaka bakubaka amateme ba- bagakata ibyondo bagakata imihanda bagakora ah, i- amashanyarazi ayo ngayo uvuga Ah, kubera iki mwebwe icyo kibazo gihari n- haba mu mu burayi cyangwa muri amerika abagore nta kibazo bagira cyo kujya hanze ngo bakore imirimo y'abagabo twebwe ah, mu burundi hariho n'umugani baca bavuga ngo umugore yuriye inzu ikiva icyo kintu baracyagikorera ko cyane rwose bakabona yuko umugore si uwo kubaka ni uwo kuja guteka ni uwo kuja gukora muri akaba sekreteri akaba ikintu gito cyane apana kinini mugabo bariho abariko baratera imbere ariko ubu muri iki gihe mugabo si byinshi cyane nk'ibi twebwe tuba turimwo hari n'aho usanga bakwemera kubera ikintu ukoze ki aricyo gitumye bakwemera ntibakwemera kubera bategerezwa kukwemera ko uri umu enjeniyeri
none se muri urwo runani rwanyu eh, ni ibihe bikorwa mumaze kugeraho mu rwego rwo gukangurira eh, ntabwo mugomba gukangurira abarugize kubera ko ahubwo mugomba gukangura abari hanze kugira ngo bumve yuko mugomba kubona imyanya mukwiye ni ibihe bikorwa mwakoze yenda mu- mu- mu- mu- mu- mujya ku nzego za leta kugira ngo muzibwire ko abo bagore nabo bagomba ku- kubona akazi nk'abandi
Eh, twebwe ha- ha- tugire dukwize umwaka turacari ko turandika amaporoje tugerageza nka- hariho nka poroje twari dufise y'aba edimason tukagerageza kugira ngo bave uko kuntu bamara aba edimason kuko bobo ntibatera imbere bashobore kuba aba mason hama baba ba chef de chantier iyo onyamo twaragiye turamaze kuvugana ubu turiko turaja en contact n'abantu nka ministère de l'éducation université y'u Burundi kugira dushobore kugira conférence twese tuganire turabe ukuntu tu- ibintu byo- byoja mu buryo two- byoja mu nzira y'ukuri
none abo bagore Aba- mushaka kugira ba chef de chantier murashaka gukora ibara mu Burundi nibaramuka buriye inzu izo nzu zikava muzabigira mute none Oya, hariho na- hariho n'uburorero butari buke dufise bw'abagore usanga barateye imbere ariko ni bake bakubwiye ukuntu baba barateye imbere usanga ba- ari mu buryo buba bugoye baba baku- bagutuma usanga nko ku ishantiye kugira ubu wige uba umumasa uri umugore bagusaba ibintu byinshi ugaca usanga hari n'aho benshi baba babagusabye muryamana wa shefu do shantiye iki ariko hariho umwe yashoboye ku kubirengera ibyo byose ntiyabikora ntiyakora ibyo bariko baramusaba Mhm.
ariko ariga kubera abandi bantu ariga arawumumasa ubu n'umuntu akomeye cyane tuzi yubaka inzu zi- usanga tu- ari amashantiye aba akomeye ngaha mu gihugu ndakuvuga yuko mu- mumaze ku- kugera eh, ku bikorwa eh, bigaragara mu rwego rwo guteza imbere umupfasoni mu kwigira rwiyemeza mirimo ego turiko turageza muga turiko turagerageza ariko turacari hasi cane mugabo avec le temps tuzogerageza turavyizeye no muri iki gihe nyene twari twagerageje kwifadikanya n'urundi runani kugira dutegure journée mondiale de la femme ingénieure bikiriko turiko turacagerageza tura muri le sens vyojamwo hariho n'abadufashe mu mugongo barahari ego abo nk'abo babafashe mu mugongo ni ni bande kubera ko bakwiye kumenyekana abo ni abantu ba- ba- batera agateka keza Et hariho amba- ambasade ya France na BBN, Sogeya Satom, abo nibo bamaze kumenyekana hariho n'iyindi association turiko turagerageza ko tushobora kugirana partenariat ntibiraja mu ngi ariko biriko biraza avec le temps savale Mm. none abadamu mu abo bapfasoni mukorana nabo ni abapfasoni bari mu mu gisagara cya bujumbura gusa cyangwa se mugera na ruguru uh, mu yindi mitumba
we tu- hariho abari bujumbura hariho ababa bakorera ruguru nta nta ntitu- ntituba u- u- u- uwo turi kumwe wese abari ruguru abari bujumbura nta kibazo ahubwo bi- bitubera byiza iyo tubaye mu gihugu hose Mm, tuzogerageza tugire ama antene turabishobora kugira ngo umuntu wese ahari agire icyo akoze mu gihugu cyose twese ari twe tubi atravers nous
Mhm.
ego
none iyo urebye ukuntu u- umugore afatwa mu burundi cyangwa se yafatwaga mu burundi ukagereranya n'ukuntu afatwa ubu ngubu usanga ari iki kintu kibuza abarundi kumva ibintu kimwe kugira ngo umugore nawe atere imbere nk'abandi banyagihugu bose
jewe nuvuga ni ukuntu ni imibereho ya- y'abarundi ko abarundi baba babayeho ntibamenyereye ni umuntu yamenyereye kuba muhira umuntu yamenyereye gukora ibintu byoroshe ntiyamenyereye kurondera ni umugabo aja kurondera jewe nibaza igikwiriye yuko ari uko bo twokumva yuko le monde change ubu unyu mugabo ntagishobora gutunga umuryango wenyine agafatanya n'umugore agasohoka agakora ibyo byitwa ko byagenewe mugabo mu gihe kiharimo amahera mu gihe abishobora hanyuma eh, nibaza yuko uburundi turi ko bariko baragerageza ku umugore nawe kumuha agaciro ak- abereye gukora icyo ashoboye Mm.
Eh, kubera ku- ko yumvise mu ma mu majambo y'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akunda kuvuga yuko igihugu kizashingira iterambere ryacyo ku mu- ku bapfasoni ko abapfasoni aribo bagombwa guterwa agateka ka mbere none bishoboka gute ko umukuru w'igihugu yabivuga ariko ntibishyirwe mu ngiro birashyirwa mu ngiro nka twebwe nk'ubu aba enjeniyeri turafite natwe ingorane irahari yego yuko batatwakira mu masosiyete ariko natwe ntitwiyemere uko byari bikwiye ntiturondere uko byari bikwiye nk'abagabo abagabo bara- barashobora nk'ubu uri kuri shantiye ukagira erreur n'ibisanzwe iyo ukoze ikosa u- n- naho ukoze ikosa ushobora gu- kurikosora abagore natwe turatinya ati boca bantunga kuko ndi umugore deja nuko nubwo bwoba nubwo bwoba dusorese fera none se urwo runani rwanyu rukora iki kugira ngo n'ubwo bwoba mubwivanemo kubera ko mu gihe wiyemeje kwiga amasomo ukahe- ugahabwa impamyabushobozi ni ukuvuga yuko uba ubufite ko kuba witeguye ku- kujya ku isoko ry'umurimo ugakora kandi ukagaragaza ubushobozi none se kukimwitinya
ubu unye turi ko tugerageza gukorana n'aba- n'abagore baraba enjeniyeri bamaze kurunka akazi kugira ngo ba- tugashobora no kuza turigishanya twebwe nyine Mhm.
tukabandanya turondera hanyuma mu kazi um- kugira ngo yumve yuko kora icyo utegerezwa gukora ribikosa ritabikosa kora esete fo kugira ngo uteze imbere icyo uri kurakora n- ureke kuraba abandi rabe wowe icyo ushobora gukora ni kugira tubankuhaje biyemere mu kazi baba bariko barakora ba- bagire donc bexere bagire excellence mu byo bakora eh, batarondera kwikompara n'abagabo muri ibi twebwe dukora usanga binagoye usanga utegerezwa kubaza abaze sans peur abaze Mhm.
aho onye adashoboye gukora wenyine arondere la complementarité ailleurs de son côté none ko ibintu byose biva ku burere ndetse bakaba bakunze kuvuga ahangaha mu bihugu byacu yuko eh, igiti kigororwa kikiri gito mukora iki kugira ngo n'abo bana b'abakobwa babyiruka ndetse n'abahungu bakure bazi yuko bagomba kubaha eh, bashiki babo eh, baba banakina ntibatinye ku kubareka ngo burire ayo mazu ntibabatinyishe bakiri bato bababwira ngo nibayurira azava
Eh, turiko i- i- mu ma objectif yacu ntitwari twababwiye mu byo twiyemeje ni uko dufasha abanyeshuri bakiri batoya abo bakiri muri secondaire nabo bazoba bari muri universite kwiga ayo mametiye kuko ah, eh, ibi bya ingenieri nivyo bintu biri- bisigaye birimwo akazi kuko murabona ko chômage ari fléau mondial bakagerageza kwiga icyo bashaka bareke ko ababyeyi babatorera ngo jewe nize iki nararonse akazi nawe igiki ntitukiri mu myaka ya mirongo umunani umwana yiga icyo ashaka ashaka iyo enjeniyeri nagendeye ashyitse ashyitse ku ishuri naho niyige niyige azi yuko ibyo ariko ariga azi bitwara kurondera akazi hanyuma niyashika kurondera akazi nakoresha ibyo yize mu ishuri jeannette eh, gracienne kazeneza wakoze cyane kuza ku ijwi ry'amerika ndagushimiye ku bw'iki kiganiro yego murakoze cyane namwe murakoze umunsi mwiza uwo twese merci
tugushimire nawe venuste nshimiyimana ku bw'icyo kiganiro umaze kutugezaho dushimire n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika twabanye muri aya makuru mbararikire kandi gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira nshimire n'abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma no ku bugenzuzi bw'amakuru jye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ndagira nti muramukane amahoro n'amahirwe